turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo kuri uno mugoroba ni amakuru mugiye gushikirizwa na diane ninahazwe ndi muri studio ya gatanu ikigo maison shalom gikorera mu gisata co gufasha imfuvyi n'impunzi cemeza ko uburongozi bw'intara ya cankuzo yo mu burundi bwigaruriye amatongo n'amazu yaco ari muri iyo ntara n'ibara ni ibintu ku isi bitarabaho aho igihugu ari cyo nyine abayobozi bategerezwa kuraba imfubyi zabo abagowe babo bafata n'utwo bari bafite bakatubaha
umupfasoni marguerite barankitse niwe yatanguje ikigo maison shalom muraza kumwumva muri ano makuru uburongozi bw'intara ya cankuzo nabwo buvuga ko bukiri mu matohoza muri sudani y'epfo abarenga cumi barimo umukuru w'akarere kitwa pibor baraye bagandaguwe n'abataramenyekana ubushinwa na australie vyateye intambwe ya mbere yo kunagura imigenderanire mu y'intambara ya ukraine n'uburusiya uburusiya bwemeza ko bwatesheje ibitero vya ukraine mu ntara zitandukanye zabwo idonido y'ano makuru yose ni mu kanya gatonya musangwa ikaze amakuru yacu tuyahere muri sudani y'epfo aho abasore bataramenyekana ejo kuwa kabiri barashe bica abantu cumi na batanu bo mu karere ka pibor kari mu burasirazuba bwa sudani y'epfo abishwe barimwo n'umuyobozi w'ako karere ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu ejo ni mukankusi ibi byavuzwe n'umwe mu bayobozi bakuru ba pibor ni mu gihe kandi ubushyamirane bwiyongereye mu karere mbere y'itora riteganijwe mu gihugu mu mpera z'uyu mwaka ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters byavuze ko uko kurasa byabaye ubwo komiseri wa komine ya boma mu karere ka piboro yari atashye avuye gusura umudugudu minisitiri w'itangazamakuru mu karere ka piboro avuga ko komiseri n'itsinda rye bari bavuye mu mudugudu wa nyate ubwo abasore babavumbukiragaho yakomeje avuga ko abantu cumi na batanu bishwe harimo komiseri uwamurindaga n'abari abategetsi muri guverinoma abagabye igitero bikekwa ko ari insoresore zo mu muryango wa aniwak bo muri ako karere no mu mwaka ushize bashinjwe ubwicanyi bwatwaye ubuzima bw'uwundi mukomiseri epibor hamwe n'umutegetsi wari ushinzwe umutekano abayobozi bo muri komine ya pocara yiganjemo aba aniwak ntibabashije guhita baboneka ngo bagire icyo babivugaho
arakoze ejo ni mukankusi umushikiranganje ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken yashitse muri arabiya saudite agiye kuganira n'abategetsi b'ico gihugu ku mikenyero yotuma haboneka agahengwe mu ntara ya gaza ni mu ntambara ya hamas na israel ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu fidel niyo ngabo anthony blinken yakiwe n'umuganwa nyeningoma wa arabiya saudite mohamed bin salman igihe yashika mu gisagara ca jeda yabanjirije muri arabiya saudite mu rugendo rugira urwa gatandatu agize mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi kuva ingwano hagati ya israel n'umugwi hamas itanguye ku itariki indwi y'ukwezi kw'icumi bitegekanijwe ko ejo ku munsi wa kane anthony blinken aja mu gihugu ca misiri gihana urubibe n'intara ya gaza abategetsi ba misiri baragize uruhara mu twigoro two guhuza israel n'umugwi hamas mu rugendo rwiwe muri arabiya saudite na misiri blinken azoganira ku twigoro two gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano bidatevye kugira vyihutishe umugambi wo kurekura abagizwe imbohe n'umugwi Hamas. Iyo nkuru yatangajwe ku munsi wa kabiri n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika Matthew Miller. Blinken azoganira kandi n'abategetsi ba Arabia Saudite na Misiri ku migambi yerekeye ikiringo c'inyuma y'intambara mu ntara ya Gaza. ku munsi wa kabiri blinken yaratangaje ko abanyagihugu bose baba mu ntara ya gaza basinzikajwe bikomeye no kubura ibifungurwa muri iki gihe perezida wa amerika joe biden ariko araremera umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu kugira inteko ziwe zigwanira ku butaka ntizikora ibitero mu karere ka rafa
ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru hirya n'ino ku isi mu burusiya Um, hari umugore wo mu gisagara ca, ca st petersburg yaciriwe igipfungo c'imisi umunani azira kwandika ku rupapuro rw'itora amajambo agira ati oya ku ntambara ejo ni mukankusi uyu mugore yanditse ayo magambo ubwo igihugu cyarimo gutora perezida yayanditse ku rupapuro rw'itora yamagana intambara perezida vladimir putin yashoje kuri ukraine iminsi itatu y'itora mu mpera z'icyumweru gishize yabayemo itora putin yiyamamajemo ntahanganye yamwongereye igihe ku buyobozi kuzageza byibura muri bibiri na mirongo itatu urukiko rwo mu ntara ya zerezinski mu mujyi wa st petersburg ruvuga ko rwategetse ko alexandra shijakieva afungwa iminsi umunani kandi agatanga amande angana n'amafaranga y'amayero magana ane mirongo ine rwavuze ko ahamwa n'ibyaha birimo imyitwarire mibi no gutesha agaciro ingabo z'uburusiya urukiko rwavuze ko shijakieva yafashe urupapuro rw'itora akandikaho inyuma n'ikaramu itukura no war bivuze oya ku ntambara mbere yo kurushyira mu gasanduku k'itora rwakomeje rugira ruti mu buryo nk'ubu sijakieva yangije umutungo wa leta kandi asuzugura ingabo z'uburusiya urwo rukiko rwavuze ko sijakieva yakoze ibyo ku munsi wa nyuma mu minsi itatu y'itora ubwo imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi mu burusiya yahamagariye imyigaragambyo yo kwamagana itora putine yagombaga gutsinda nta kabuza hejuru ntitukivuga ku by'intambara y'uburusiya na ukraine uburusiya bwatangaje ko bwatesheje ibitero vya misile na drone ukraine yari yateguye kugaba mu ntara zitandukanye yabwo fide niyo ngabo yabiduteguriye ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'uburusiya kuri uyu wa gatatu bwatangaje ko bwatesheje ivyo bitero mu ntara zitari nke z'uburusiya bwamenyesheje ko uburyo bwayo bwo kwivuna umwasi bwasambuye misile za ukraine cumi na zitatu na drone imwe mu karere k'ibice vya belgorod igisagara gihana urubibe na ukraine bwavuze kandi ko bwasambuye izindi drone zine za ukraine hejuru y'intara ya saratov mu burengero bw'uburusiya buramatari w'intara ya saratov roman busargin yatangaje ko atabapfuye canke ngo bakomereke muri ivyo bitero yavuze kandi ko atavyononywe n'ibisigarira vya drone vyaguye ku butaka ni mu gihe umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'ishirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya joseph borel yashikirije iciyumviro cerekeye gukoresha amafaranga avuye mu matungo y'uburusiya yahagaritswe ku mugabane w'uburaya mu ntumbero yo guha ukraine imfashanyo za gisirikare yatangaje ko ayo mafaranga ashobora gushika hafi y'imiliyaridi zitatu y'amadolari ku mwaka
umushikiranganji ajeje imigenderanire y'ubushinwa n'amakungu yabonanye na mugenzi we wo muri australia umunaniro w'abo bategetsi babiri ufatwa nk'ikimenyetso co kunagura imigenderanire y'ubushinwa na australia ejo ni mukankusi uruzinduko rwa wange muri australia ni urwa mbere rw'umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru w'ubushinwa kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi nyuma y'inama bagiranye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa australia wong yavuze ko we na wang baganiriye ku kibazo cy'umwanditsi yang heng jun ufungiye mu bushinwa kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda yafunzwe ashinjwa ubutasi urukiko rw'ubushinwa mu kwezi kwa kabiri rwahaye yang igihano gisubitse cy'urupfu penny wang minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa australia yagize ati The meeting was an opportunity for uh, both uh, the Minister and I to exchange frank views on issues that matter to us.
inama yari amahirwe kuri We discussed the twembi sentencing of minisitiri Dr.
w'ububanyi Yang n'amahanga Jong.
w'ubushinwa wangiye told the nanjye foreign- ubwanjye uh, the yo foreign kuganira minister tubwizanya Australian ukuri was shocked ku bibazo twese at the bitureba sentence imposed.
twaganiriye ku gihano cya And I made dr clear yang to him heng jun that the nabwiye Australian minisitiri government w'ububanyi n'amahanga continued to ko advocate abanyaustraliya on Australians' behalf.
batunguwe n'igihano I also yahawe raised our kandi namugaragarije concerns neza about ko other Australian guverinoma ya death penalty australia cases. As you know, izakomeza Australia, kuvugira dr yang ahari opposes the death penalty nanazamuye in all impungenge circumstances zacu for ku bijyanye criminals.
n'abandi banyaustraliya bahawe igihano cy'urupfu nk'uko mubizi australia irwanya igihano cy'urupfu uko byamera kose kandi ku bantu bose wong yavuze ko yabwiye mugenzi we w'ubushinwa ko abanyaustraliya bumiwe bumvise amakuru y'igihano yang yahawe uyu muyobozi yongeyeho ko yagaragaje impungenge ku burenganzira bwa muntu mu bice bitandukanye birimo xinjiang tibeti no muri hong kong uyu mutegarugori yanumvikanishije ko igihugu cye gihangayikishijwe bikomeye n'imyitwarire ibuzemo umutekano mu kigobe cya tayiwani no mu karere
barakoze bagenzi bacu ejo ni mukankusi hamwe na fidela niyo ngabo ku makuru hirya n'ino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu gice cya kabiri cy'ano makuru ni mu karere k'ibiyaga binini bya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahereye ku gisata c'ubutungane mu rwanda ubutungane bw'ico gihugu bwasabiye umenyesha makuru paul nkundineza umunyororo w'imyaka cumi no gutanga ihadabu ya miliyoni zitanu z'amanyarwanda nkundineza yagirizwa ivyaha vyo gutangaza amakuru y'ibihuha eric bagira ubusa ari muri sentare y'ibanze ya nyarugenge ahabereye urubanza ibyaha ubushinjacyaha bureguye umunyamakuru bishingiye ku biganiro yateguraga ku rundi rubanza rwa Dieudonne Ishimwe uzwi nka Prince Kid wateguraga amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda ni urubanza rwaburanishirijwe mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge bumurega ko yibasiye umwari Mutesi Jolly wigeze kubaho Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uyu niwe wavuze ko mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda haberamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina nkundi neza yabwiye umucamanza ko nta bihuha yatangaje kuko ibyo yakoraga byari mu rwego rw'akazi kandi agatangaza amakuru yariho y'ukuri yavuze ko byose bishingira ku magambo yavuze kuri mutesi jori waharaniye ko abakobwa bitabiriye amarushanwa nyampinga w'u rwanda bahabwa ubutabera miss jori avuga ko bagiye bakorerwa ihohoterwa mu bihe bitandukanye ubushinjacyaha buvuga ko amagambo nkundi neza yavuze kuri mutesi yuzuye urwango urukiko rwashatse kumenya niba kwanga umuntu ubwabyo bigize icyaha ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo nkundi neza yavuze kuri mutesi biterwa n'uburyo yabivuzemo busubiramo amagambo nkundi neza agira ati kariya kantu ni akagome ubushinjacyaha buvuga ko mutesi ari umutangabuhamya mu rubanza bityo ko kumutera ubwoba byashoboraga gutuma n'abandi batangabuhamya batinya kuvuga ibyababayeho cyangwa ibyo bumvise ubushinjacyaha burega nkundi neza ko yavuze ko miss jori ari mafiya agamije kugaragaza ko uwo mukobwa yuzuye urwango nkundi neza yiregura yavuze ko ibyaha ashinjwa byombi bishingira ku nkuru yakoze nk'umunyamakuru yavuze ko amagambo yavuze yavuze nk'umunyamakuru ari mu kazi nk'umuntu udasanzwe afitanye ibibazo na miss jori yavuze ko miss shanita yatsindiye imodoka mu marushanwa esc nkundi neza avuga ko yasubije ashingiye ku kuba miss jori yarakinaga ku mubyimba ishimwe diyedoni ku ifungwa rye ashinja jori ko yisabaga binyanazimbwa kandi nawe yari nyampinga w'u rwanda akamufata nk'utagira ikinyabupfura mu magambo ye nkundi neza yagize ati nazize gucengera cyane nkamenya amakuru menshi nkayatangaza ariko ntabwo ari ibihuha mu rubanza rwa ishimwe diyedone nkundi neza hari amakuru avuga ko yagombye kumvirwa mu muhezo ku marushanwa ya nyampinga w'u rwanda avuga ko hari amakuru yavuye muri ayo marushanwa akagera ku rwego rwo hejuru bigatuma umukuru w'igihugu nawe ayibazaho ni urubanza rwakunze gusetsa bya hato na hato abarukurikiye nkundi neza avuga ko inkuru yakoraga zimwe muri zo zabaga zuje amarangamutima bishingiye ku makuru yabaga afite kuri miss jori na prince kid nkundi neza avuga ko amabwiriza agenga abanyamakuru mu mwuga wabo abategeka kugorora cyangwa gukosora inkuru akavuga ko umunyamakuru ari umuntu bityo ko ashobora gutangaza inkuru itari ukuri agasabwa kuyikosora kandi yabyubahirije ku batangabuhamya ubushinjacyaha bumurega ko yashyize ku karubanda yarabarindiye umutekano mu rubanza rwa prince kid umunyamakuru nkundi neza avuga ko bwagombye kuba bumimuhera igihembo kuko yabikoraga atizeye ko ari abatangabuhamya ba nyabo ubushinjacyaha bugasanga yarabushimiye aho bwababaraga avuga ko ibyo yakoraga byose byari mu nyungu za rubanda kuko urubanza rwa prince kid rutari rusanzwe ku gihano cyo gufunga imyaka icumi muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni eshanu uregwa yasabye ko cyakurwaho yanasabye ko urukiko rubibonye ukundi rwamukatira igihano gisubitse umunyamategeko jean paul bambe yavuze ko guhana ibyaha byo gusebanya byabangamira ingingo yo gutanga ibitekerezo mu bwisanzure ashingiye ku masezerano mpuzamahanga u rwanda rwashyizeho imikono yavuze ko ibyaha nkundi neza aregwa byakagombye kuburanishirizwa mu mpanza z'imbonezamubano umunyamategeko bayisabe ernest nawe afatanyije na mugenzi we yasabye kuzareba ku byo amategeko ateganya ku bikorwa birebana no guhohotera uwatanze amakuru yabifashe nk'ibitarabayeho kuko nkundi neza atakoreshaga ngo yirukane miss jori ku kazi cyangwa ngo amuhagarike abamwunganira bombi bamusabiye kuzagirwa umwere ijwi rya amerika ryashatse kumenya icyo miss joro ufatwa nka nyirabayazana wo gufungisha umunyamakuru jean paul nkundi neza murihanganira umurongo wa telefone ngendanwa utari umeze neza iyo dosiye iri mu nzego ibibazo bikurikirana mu nzego ntabwo ari ngewe mwiza wo kubaza ikibazo icyo ari ari mu maboko y'inzego mubaze inzego cyane mu nzego ko ari urubanza ruri kugana ku musozo ko nari ubushinjacyaha nkaba nari ribu urasobanurira iki
ariko washyizwe mu majwi eric yego ya iri mu bushinjacyaha mu nkiko mureke inzego zibikurikirana ari nabo mubaza murakoze ko bwaba ntacyo washobora gutangaza umunyamategeko ernest bayisabe avuga ko ibyo nkundi neza aregwa ari amakosa y'akazi atari ibyaha avuga ko mu mvugo za mutesi harimo gukeka no gushidikanya kandi birengera uregwa yavuze ko ubushinjacyaha bwasabiye nkundi neza igihano kitabaho kandi ko umucamanza ku rwego rw'ibanze atagombye kurenza igihano cy'igifungo cy'imyaka itanu nkundi neza yatawe muri yombi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ariyongera mu bandi banyamakuru babiri bafunzwe bazira ibyaha bikubiye mu biganiro byo ku muyoboro wa youtube urukiko ruzafata umwanzuro ku itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi gutaha eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru y'uno mugoroba ikigo maison shalom gikorera mu gisata cyo gufasha imfubyi n'impunzi cemeza ko uburongozi bw'intara ya cankuzo yo mu burundi bwigaruriye amatongo n'amazu yacu ari muri iyo ntara maison shalom ivuga ko ayo matongo n'amazu yari yayatijije ishyirahamwe ryitwa rema kibondo rifasha abana b'imfubyi bo mu ntara ya cankuzo iri mu buseruko bw'uburundi mu kiganiro nagiranye n'umupfasoni marguerite barankitse yatanguje ikigo maison shalom yagarutse ku muzi w'iki kibazo twakorana mu cankuzo n'amashyirahamwe araba abana tukaza tugatangira gukora avuga nti ibyo dufite ni ibyo gufasha abana bari bo bose ni uko rero guta nkaha rema kibondo umupfasoni yitwa rufina ndamubwira nti twebwe dushaka ko atamwana n'umwe yogwa ruswa turababwira ati amatongo dufise aho dukorera namwe mudoza mufashe abana reka tubahe aho muzo kwimbura ibyo mugaburira abana twari dufise n'urusare runiniya mu cankuzo hagati na paruwase y'umuyaga yari yaradusabye kera batararonka iparuwase yo mu cankuzo bagahora bakoreramwo ibikorwa by'urukundo igihe duhunze bo barabandanije kuko twebwe bari batwatse byose nza numva rero ngo buramatari wo mu cankuzo yarabatse aho hantu yaba yarahakoreye ibindi byo gufasha abantu bakenye mubyo yarahabatse atahagira amaparsele ari hamwe araha n'abagenzi biwe nuko rero byagenze iyo parisere mwari mwahaye rema kibondo ingana gute ega ntiyari parisere ntoyi kera twarahaturiramwo ferme hari haniniya kuko washobora gukoreramo imirima ugashobora gukoreramo n'ubworozi ayo matongo maison shalome yari yagariye rema kibondo canke yari yarabaye irayatiza rema kibondo yarabatijije mugabo icyo nari naratanze ntategera ni inzu abana babamwo canke imirima y'abana ingene bashobora kwangaza abo bana n'imfubyi jewe ndafite amatitre de propriete ya maison shalom nabo babitwara nakujya nabo bagarutse bari barabaye imfubyi zo mu mirongo indwi na kabiri bakabasubiza ibintu byabo none ko atambura ahita bazobidisubiza tubandanye igikorwa c'urukundo twari twatanguye mu mirongo icenda na gatatu ndabumva neza maragarita barankitse uburongozi bw'intara ya cankuzo rero bwatwaye amatongo butwara n'amazu mwari mwaratijije rema kibondo si amatongo gusa yego ni n'inzu ziri mu cankuzo ibyo twari twapangishije utwo dufaranga twarafashe imfubyi y'abana birukanywe batakigira iyo baja babirukanye igihe batoye inzu yanjye igihe reveriyana aje akayishyiramo iyindi shyirahamwe mara kubesha ari ishyirahamwe harimo imbonerakure birirwa bariga ngo ni iby'umupira hanyuma abo bana bari kubarangara ndagira ikigongwe ndavuga nti basi utwo dufaranga twaruwaye mu mpere abo bana bashobore kubaho ubwa mu nyuma barabimenya ayo mafaranga barababuza sinzi uyatwara uwo ari we rero abo bana nagiye kubarebesha mu marebero y'imfubyi hanyuma nkatanga amahera si ngomba kuvuga amarebero ayo ari yo kuko bohava babe bakurikirana noneho bakajya kubicirayo n'ibara ni ibintu ku isi bitarabaho aho igihugu ari cyo nyine abayobozi bategereza kuraba imfubyi zabo aba- abagowe babo bashaka n'uwa- n'utwo bari bafite bakatubaha maragarita barankitse ikigiye gukurikira none n'icahe ayo matongo muzoreka bigende gutyo nyene hari ico mutegekanya gukora bic- vyaba vyoca muri rema kibondo canke bigaca mu ndongozi z'intara ya cankuzo
Eh, nta muti w'iyiyonka kuko bijya bintu jewe nabihaye ibibondo by'uburundi nabihaye abapfakazi b'uburundi ababyeyi nabihaye abarundi abarundi bo nyene atari bo bahagurutse jewe nohaguruka iki erega ntibanyaze mezo shadomu banyaze abarundi babyumve neza murundi wese uri kuranyumva muntu akunda igihugu camwibaro ku murundi wese w'umutima umurundi ashaka ko igihugu gisubira kugira izina mu makungu ryo kwiyamiriza agahaguruka ati iryo nibara kandi tushira hamwe mezo shalom yari yarabiduhaye uhaguruka uvuga ati ega hopitali rema ni iwacu aco mudutanyisha n'amahera kuko ibyo bintu mwabyubatse n'ibintu byose aco mubwira ni iby'iwacu aco mutwangaza kuko ibi- ibi bintu nibyo baduhaye ngo tubeho nk'ibirema muntu bifise agateka ko bategerezwa kubahirizwa abo ndabihaye bunyene bubo jewe none ko akacona nakuramwo novuga ngo iki cy'ibintu nakuramwo ubuntu zengwana no kurwanira ubuntu bw'abantu n'ubu abanyumva niko ndagwanira ibintu ndiko ndagwanira ko batoteje bakabuza k'umwana abaho k'umukenyezi eh, abaho rwose ndiko ndagwanira ibintu mupfasoni margarite barankitse mwatanguje ikigo maison shalom tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika murakoze cyane mukasheni diane ijwi rya amerika rero ryahamagaye buramatari w'intara ya cankuzo boniface banyeza ko rimubaza ico avuga kuri iki kibazo mu kiganiro gito twakoranye kuri telefone yavuze ko hari umurwi uri kutohoza ku matongo yose yegukira leta atari mu minwe yayo twamubajije nimba amatongo n'amazu ya maison shalome navyo biri mu biriko bikorwa ko amatohoza aca atubwira ko iki kibazo yocishura ari uko tumuhaye indangamatongo y'amazu n'amatongo vyose maison shalome ivuga ko yanyazwe naho rero ikiyago twakoranye tumusaba ikiganiro kitaheze kuko telefone yiwe yaciye iva ku murongo mu butumwa bugufi buramatari wa cankuzo banyeza ko yaturungikiye in- mu rurimi rw'igifaransa inyuma y'uko vyanse ko tubandanya kuvugana kuri telefone yatwemereye ko twomurondera mu ndwiza akagira ico avuga amaze gutororokanya amakuru yose tuzosubira rero tumurondere mu ndwiza kugira twumve ico azotangaza namwe tuzoca duheza tubabwire uko yatubariye amakuru yacu reka duce tuyabandaniriza muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho bamwe mu baharanira uburenganzira bw'abagore n'abana mu ntara ya kivu ya ruguru basaba perezida w'ico gihugu felix cisekedi kuganira n'umurwi wa m23 kandi ngo bidatevye hari abandi basanga yamara ibiganiro bidashobora guheza intambara ibandanya kubera mu burasirazuba bwa kongo menyesha amakuru jimmy shukurani bakomera yavuganye n'impande zose aba bagore bemeza neza ko barambiwe intambara za buri munsi zihitana ubuzima bw'abaturage muri kongo nyamara hari abandi batakibona uko bajya mu mirimo yabo ya buri munsi kubera icyobo baterwa no kuba uduce twabo tuyobowe n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu abavuganye na radiyo ijwi ry'amerika bavuga ko kuba intambara zidashyira muri repubulika ya demokarasi ya kongo cyane mu duce two mu burasirazuba bw'igihugu ari ukubera hatabaho ibiganiro byimbitse kugira ngo impande zombi zumvikane kuri iki kibazo aya mashyirahamwe avuga ko kugeza ubu kongo igoranye cyane kuyigaruramo umutekano ukoresheje imbunda ku rwego rumwe cyangwa urundi madamu pasi mubarama ni umuyobozi wa edi profen rimwe mu mashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abagore mu ntara ya kivu ya ruguru Uh, President wa Republique Felix Antoine Tshisekedi ni perezida wacu cisekedi agomba gushakisha igisubizo kirambye kandi vuba byihuse ku bibazo by'umutekano mu gihugu iyo abayobozi bavuga ko badashobora kuganira na m makumyabiri na gatatu twebwe ntabwo tubibona kimwe ese buriya bazi umubare w'abagore bafatwa ku ngufu n'abana bamaze kugirwa imfubyi n'intambara mu burasirazuba iyo banga kugirana ibiganiro na m 23 dutekereza icyo bizatanga nyuma tukakibura kuko ku rugamba nta kirimo gukorwa rwose turasaba ko habaho ibiganiro ku mpande zombi intambara ikarangira ariya mamiliyoni y'abaturage bari mu nkambi z'impunzi batagira ibyo kurya bagasubira iwabo ambao wanaishi ndani ya kambi hawana chakula.
uretse we hari na bagenzi be bavuga ko aho intambara igeze inzira y'imbunda idashobora gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri kongo cyane cya m makumyabiri na gatatu irwanya faridese bavuga ko kuba intambara idashira ari ukubera inzira y'ibiganiro idahabwa agaciro ku ruhande rwa leta ya kongo bakubwa ya nchi bafatilie hii maneno juu hatutaishi vile abayobozi bacu bagakwiye kureba kure bagakurikirana ibi bintu vuba byihuse kuko abantu barashirira mu nkambi z'impunzi ntabwo twiyumvisha impamvu banga kujya mu biganiro tena no ku rugamba ntibashye m23 ibi tubyibazaho kenshi tukabiburira igisubizo nyamara inzira y'ibiganiro irangiza intambara vuba na bwangu muri ibyo byose twebwe inzira iyo ari yo yose perezida yakoresha kugira ngo amahoro agaruke twayemera rwose kandi ubu ngubu iyo tubona yashoboka cyane ni iy'ibiganiro nibagire rero baganire bombi ubundi abaturage dusubire mu byacu kose na shie bose tutakufa twasaba ko baducyura iwacu cyangwa bakadufasha bo bagahitana naho ndakigenda tunanindambara nubwo bimeze bityo hari urundi ruhande rutitiriza ko frdc yakongera ibitero by'ubutitsa ku birindiro bya m makumyabiri na gatatu bityo umutekano ugasagamba mu bakongomani madamu nema serutoki uyoboye ishyirahamwe ry'abagore bahunze imirwano baturutse mu teritwari ya rucuru asobanura impamvu ibiganiro ku mpande zombi bidashobora gutanga umusaruro ku kibazo cy'umutekano muri kongo njye ku bwanjye intambara ntoyoshira hejuru y'ibiganiro kuko atari ubwa mbere bakora ibiganiro baje mu 2003 baraza ni rcd mu rcd bamaze kuza maze harabaho ibiganiro ababa bari gukora mu adiminisitirasiyo barasigara mu adiminisitirasiyo ababa ari abasirikari baraguma kuba abasirikari kandi rero babona n'amaposite meza cyane no mu ransenyema barajya mu ransenyema barabahereza tena amaposite meza cyane abari abasoda banarabera abasoda abari mu adiminisitirasiyo barabera mu adiminisitirasiyo abo bandi bari kuza bari kuvahe abayobozi batandukanye barimo n'umukuru w'igihugu batangaje ko leta ya kongo idashobora kugirana ibiganiro ibyo ari byo byose n'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu leta ya kongo ifata nk'umutwe w'iterabwoba ubangamira abaturage binyuze mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare perezida felix cisekedi we yakomeje kumvikanisha ko we n'igihugu cye badashobora kuganira na m makumyabiri na gatatu ahubwo ko bakeneye kugirana ibiganiro na mugenzi we w'u rwanda bwana kagame communauté internationale à, à intervenir.
umuryango mpuzamahanga ukomeza kurebera ibibera mu gihugu cyacu ariko twebwe ntabwo ibyo tubyitayeho ahubwo ikiturangaje imbere ni ukurwanya m makumyabiri na gatatu murabizi ko hari umutwe urwanya igisirikare cyacu ibyo bo bashaka ko twebwe guverinoma tuganira nabo ibyo ntibyashoboka rwose habe na gato ibyo mvuga njye ndabizi cyane kurusha uko mwe mubitekereza Je, je ne parle pas euh, en l'air.
m makumyabiri na gatatu nayo ku ruhande rwayo ikomeje gushimangira ko igihe cyose leta ya kongo itemera kwicara ngo iganire nabo itazashyira imbunda hasi majoro wili ngoma umuvugizi wa gisirikare wa m makumyabiri na gatatu yumvikanishije ko igihe icyo ari cyo cyose kinshasa itemeye kugirana ibiganiro na m makumyabiri na gatatu intambara izakomeza mu rwego rwo kubohora uduce twibasiwe n'icyo yise ivangura mu banyekongo bumvikanisha ko batarwanira kwigarurira amateritwari ya kongo hagati aho imirwano yakomereje mu teritwari ya masisi kuwa kabiri ushize mu nkengero z'umujyi muto wa sake aho faridese na wazalendo batanaga mu mitwe n'inyeshyamba za m makumyabiri na na gatatu iyo mirwano yabereye mu misozi ya kabase na ndumba imisozi ikora kuri santere ya shasha na kiroce hanyura umuhanda mugari uva goma uja mu ntara y'ikivu y'epfo unyuze sake mu teritwari ya masisi amakuru ijwi ry'amerika rikura muri ako gace yemeza ko kugeza ubu ibikorwa byose bikorerwa muri uyu muhanda bifunze jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma jimmy shukurani bakomera igoma urakoze cyane kuri iyo nkuru waduteguriye ni nayo duce dusozera ko amakuru yacu y'uno mugoroba kuri mikoro aha washington dc muri studio ya gatanu mwari kumwe na diana ni nahazwe muhinga bw'ibyuma nadia taha hamwe na enjeniyeri bob twakoranye bakoze neza ku izina rya bagenzi bacu bose cyane cyane ekipe y'uno mugoroba tubifurije kubandanya mugira ibihe byiza aho muherereye hose mugira ijoro ryiza murarahajyana hatarajyana harare umwansa hanze turasura amakuru yo mu gitondo